iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi uwa gatatu muri kumwe na oriyani itangishaka mu kiganiro murisanga ku munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ingwara hari nayo uh, ikiza cerekana ibihara biva ku nkende ico bita mu kinyarwanda ubushita bw'inkende canke mu congereza monkey pox abatabira kere rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cane uruhu kandi yandukira itarakwiragira mu kibano mu kiganiro muri sanga muri aka kanya rero turaganira n'umuganga yanonose iyo ngwara adufashe kumenya vyinshi kuri yo ikaze neza mwese rero kuri facebook yacu murashobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera adrese ni radio yacu voa adrese ya facebook ni radio yacu voa
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriyane itanga ishaka mu karere k'ibiyaga binini rero hariko haribonekeza ikiza c'ingwara iva ku nkende eh, canke iyo bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu congereza rero abatari bake barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara eh, ikarira cane urukoba uruhu kandi yandukira mu kiganiro rero muri sanga muri aka kanya twatumiye muganga Berkimas Ntiyabuwayo akorera mu mavuriro ya leta n'ayabigenga mu gisagara ca Bujumbura akaba aza kudufasha kumenya vyinshi kuri iyi ngwara Eh, muganga Berkimas ikaze neza mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane kumpa ikaze no kuntumira muri kino kiganiro murakoze cyane namwe gufata akanya ko kugerageza gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda no kumenya byinshi kuri iyi ndwara muganga mbere ko dutangura reka kumbure twumve amakuru yo muri iyi minsi nyine twagiye turumva ku bijyanye n'iyi ndwara mu gihugu cy'u rwanda no mu gihugu cy'u burundi duhere mu rwanda aho iki kiza bita cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse muri icyo gihugu abanyagihugu bakora ubucuruzi njabukambibe mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba batewe impungenge n'uko atangingo zirashigwaho zo kwirinda iki kiza mugenzi wacu gloria tuyishima araduhiye inkuru tuje tugaruka
kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc cyatangaje ko hadutse iki cyorezo iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye oms rivuga ko abantu ibihumbi makumyabiri n'icyenda bamaze kwandura iyo ndwara muri kongo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize abagera ku gihumbi n'ijana bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na oms ku mupaka wa kongo n'u rwanda mu karere ka rubavu ahazwi nko kuri petite bariyeri urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere bagera mu masaha ya saa tatu za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi
ntabwo nari nacyumva neza ntabwo bari babitubwira kuko iyo byaje tukabimenya na hano ku mupaka dukoresha uburyo bwo kwirinda igoma igoma se ko barapfa buri munsi wamenya ibibicarirwa abaturage bakora imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi ubwikorezi n'indi n'amakuru bafite kuri iki cyorezo ntabwo ari neza iki- ikintu nzi cyabaye muri kongo ni ebola niyo nzi icyo cya- kikomoka ku ngenda ntabwo mbizi ntacyo nari nyine keretse ebola na covid nta bindi nari n'ubu birashoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari urumva tujyaho buri munsi twagitahana tutanabizi ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi babikangurira buri wese akabimenya nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka tugire inga- bag- batugire n'inama baduhe n'ingamba zo kugira ute zo kukirinda hari icyo basaba nyuma yo kumenya aya makuru Eh, ibyo ngibyo nge ntabwo nabimenya kuko ndi umuturage bisanzwe igihe barashyiriraho izindi ngamba nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize ubwo gushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyangwa twako- nk'uko twabayeho muri kovide nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa bakareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda kuri iki kibazo ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya gisenyi muganga tuganezi oreste avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere ka rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi
aho dupima tukareba niba nta n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'abafite umurwayi ufite iyo ndwara rero ku mipaka yombi ibyo birimo birakorwa gusa uyu muyobozi avuga ko abari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda ikizakurikiraho ni uko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ufite ibimenyetso kuburyo bamugeza kwa muganga ku bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi bafite ikibazo icyo bakora umuyobozi w'akarere ka rubavu murindwa prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki eh, aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko ari umurimbo ahubwo ajye abikoresha kuko eh, umuntu wasuhuje undi umuntu ugiye gusuhuza undi umuntu umaze gufata ku myambaro ye um- umuntu winjiye mu modoka burya nta- aba afite imyanda yagiye mu kiganza cye ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya abaryamana bahuje ibitsina abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga ibihumbi ijana barwaye indwara y'ubushita bw'inkende umugabane wa afurika niwo umaze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms gloria tuyishime ijwi rya amerika mu karere ka rubavu Rakoze cyane Gloria tuyishimiye dushikirije iyo nkuru ubu tukaba twumva yuko mu Rwanda buhazwi ko hagwaye abantu babiri Ah, reka rero tuje no mu Burundi naho nyene hibonekeza ico kiza c'ingwara y'ibihara vy'inkende Eh, Dr Lidwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida yavuze ko vyagaragajwe n'ibipimo vyakozwe ah, ku bagwayi batatu ah, kw'igenekerezo ya mirongo ibiri mu kakaro uyu mwaka mu kigo ANSP Ah, akasaba abarundi n'abanyamahanga bari mu burundi kwitwararika isuku cane kugira ngo birinde iyi ndwara reka naho nyene mu burundi twumve inkuru ah, kuri iki kibazo Abo bantu batatu bamaze kumenyekana ko banduye ikiza c'indwara y'akaranda yitwa ibihara vy'inkende babiri nabo mu gisagara ca Bujumbura uwundi ni uwo mu ntara y'ubuvuzi ya Isare mu ntara ya Bujumbura benshi bazi nka Bujumbura rirare umwe yari yavuye ku bitaro vy'umwami Karede mu Kamenge uwa kabiri ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge uwa gatatu nawe yari yavuye mu itenga aho yivuza ataha umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Ridwine Baradahana amenyesha ko amagara y'abo bantu yifashe neza kandi ko n'ababana hafi nabo bariko barakurikiranwa mu gusuzuma ko nabo batoba baranduye inyishu z'ibipimo vyemeje iyo ndwara mu Burundi vyakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kugwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera n'abo muri OMS igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi umushikiranganje Ridwine Baradahana ashikiriza ko iyo ndwara ndwara ifata abantu n'ibikoko kandi ko ifise ibimenyetso byihariye ubushuhe bw'umurengera kumeneka umutwe kubabara mu muhogo gucika intege amasumbi kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamo amazi iyo umuntu yasinzikajwe n'icyo kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero mu maso mu nda mbere no mu bwonko avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi ikica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa ibisaswa ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda guhemeranira ko canke gukorororanira ko ku bw'ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso bisa n'ibyo by'iyo ndwara y'akaranda ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane n'ako karanda muri iryo tangazo nyene muganga Redwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yongerukira ku ivuriro rimwegereye naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cane nk'uko babivuga kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura ntivyoroshe kugira isuku gukaraba ubu nyine amazi ntayahari amazi aracikagurika ku bwinshi bisigura yuko n'amazi yo gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe uravye ubuzima abarundi basigaye babayemo ni ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makartiye yose n'amakartiye atahora abura amazi abashobora kumara iyinga amahinga abiri atanima rikoroka mu marobine ikindi bavuga ni ikibazo c'abantu benshi bagenda mu mabarabara kubera ikena ry'uburyo bwo kwiyunguruza bakabona ko kwirinda bikigoye basaba leta gutorera umuti ibyo bibazo mu kurinda bene gihugu bagiye kwiyunguruza ntibinyoroshe ntibyoroshe aho bashobora kuba baragiraniye kontakiti n'abo bandi ni ukuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru ni ukuvuga aho baca hose abahura bose mu nzira baranabaramutsa bazanye bakaramukanya umva n'abahura bose umubona ugenda baranduza byose rero tumbwira uwo murwayi ingene yokwirukanga kwa muganga naho naho hogira aho bavuga ati turikeretse uwafashwe ngene rero kwa muganga ngene bomushikanayo ni ikibazo n'ukuri gihambaye ikibazo gihambaye abadutwara bakwiye guhagurukira bagashyira ineza y'abantu n'abantu bo bato bato imbere iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba nyakimonyi muri komine mugamba mu ntara ya bururi aho ku igenekerezo rya cenda ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hapfuye umwana w'umwigeme w'imyaka icenda byavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana nk'uko byamenyeshejwe na veni General Nyambikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane afise ibiherehere byinshi ku mubiri afise ubushuhe bwinshi n'inkorora mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ryo kwa cumi n'umunani ukwezi kw'indwi uyu mwaka Ridwine Baradahana yamenyesheje ko ibipimo vyerekanye ko uwo mwana wo mu mugamba atishwe n'indwara y'ibihara vy'inkende Thierry Ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali arakoze cyane tiyarive ndayishimiye nawe nyine kuri nkuru atushikirije tugaruke rero ku mutumire wacu akaba ari muganga berkimase nihebuwayo mu gihugu c'u Burundi muganga twongeye kugushimira gufata akanya kuganira natwe
murakoze cyane ego izi nkuru mwumvise haba mu rwanda mu burundi eka no mu karere ka hafi ya kongo aho iyi ndwara izwi cyane twumvise yuko ari dukwiye kubifata nka nkama kuko amakuru yerekeye iyi ndwara arakeneye kumenyekana cyane cyane ko twumvise ko hari n'abataranayimenya muri utwo turere twa kongo twa hafi ya kongo aho iriko iribonekeza cyane mbere no kuva mu mwaka uheze turumva yuko hamaze gupfa abantu igihumbi n'ijana barenga mbega muganga iyi ndwara ibyo tumaze kumenya kuri yo bijyanye n'ingeni iteye ni indwara imeze gute muri rusange
iyi ndwara y'akaranda k'ibihara ipfa ku nkende ni indwara itwerwa n'umugera nk'uko mwabivuze monkeypox mu cyongereza akaba ari indwara yandukira cyane cyane cyane yandukira biciye mu gukorana ko umuntu ukoze ku urwaye cyangwa urwaye agukoze ko cyangwa ugakora ku bikoresho yakoze ko cyangwa bikava ku gikoko cyanduye nk'uko mwamaze kubyumva babishikirije umushikiranganji w'amagara y'abantu cyangwa gukora haba gukora ku bisebe cyangwa ku maraso y'umurwayi wabyo ibyo bigasigura ko abashakashatsi batubwira ko kugira ngo indwara dutangure itangure kuba mu bantu bishoboka ko ari ibikoko bya mbere byayanduye hanyuma biranduza abantu nk'inkende cyangwa ibikoko nk'imbwa zibana n'abantu n'ibindi hari kandi turabye nko ngaha muri congo hariho abantu bakunda kwihereza ibikoko byo mu ishyamba bishobora kuba byaranduye bari inyama zazo bagashobora kwandura kandi iyo migero
none muganga bimwe mu bintu iri ndwara abantu bashobora kuyitiranya nayo byoba ari nk'ibihe kuko mwebwe mwanonosoye indwara z'uruhu indwara z'urukoba murabona indwara nyinshi cyane zimwe mu ndwara bashobora kugira ngo n'ibyo kwizitiranya ni nk'izihe kugira ngo abantu bamenye ati ibi imeze uku ijya yindi imeze kuriya
bwa mbere hariho indwara n'ubundi yitwa indwara y'ibihara yari isanzwe izwi mu gifaransa izwi nka varisere iterwa n'umugera witwa varisere votere iyo nayo nyine umuntu arama uruherehere isanzwe imenye ifata cyane abana bakiri bato akama uruherehere ku mubiri hanyuma bigafata akanya ariko we kenshi n'ahashuha ntashuha cyane ariko kuri indwara y'ibihara by'inkende umuntu aramuruhere cyane kandi bikamufata umwanya mutoya ibyo bihara kandi bikaza bitangura ari bito bito hanyuma bikaduga hama bikaba binini bikavamo amazi nyuma bikavamo amashira ariko kandi tukamenyesha ko ibi bihara by'inkende kenshi birajana n'amasumbi amasumbi abyimba ahantu mu izosi mu kwaha n'ahandi ku mubiri hanyuma bikaba biri kumwe kandi n'uko umuntu agira ubushobozi burenze cyane buduga nko ku bipimo bigera kuri mirongo ine hama umuntu kandi akagira umunaniro urenze akumva umenya ararushe cyane akagira ububabare ku mubiri akagira n'ibindi ariko indwara y'ibihara bisanzwe ni ibiherehere byama ku mubiri hanyuma bimaze iminsi bikagenda hariho n'izindi ndwara zishobora kugira ibihere bisa nabyo mugabo bidafata umwanya nk'uyu ushobora kuvuga nk'indwara za zona zifata uruhande rumwe ushobora kuvuga nk'indwara zindi zandukira nazo nyine indwara z'urukushi ariko ziratandukanye cyane n'iyi ndwara y'ibihere by'inkende ibihano by'inkende ego biratandukanye cyane
birumvikana ko inye umuntu asa n'umenaguritse cyane mu mubiri ubushuhe ni bwinshi kurusha ibihara bisanzwe ni bimwe mu bimenyetso muca mubona iyo mwakiriye ego none twumvise yuko ariko harafatwa ingingo zimwe zimwe kugira ngo cyane cyane ku rwego rwa leta nka mwebwe mukorana nabo murazibona zimwe mu ngingo mubona ziri ko zirafatwa kandi zikwiye kongerezwa no gushimika ko ni nk'izihe mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo bishobore gufasha n'inkeze
yego mu ngingo ziri ko zirafatwa ahanini hariho ingingo zerekeye abarwaye ubwa mbere ubwabo kuko nibo batuma abandi bandura mu bisanzwe urwaye yategerezwa gucaja ahantu aba ari ukwa wenyene icyo twavuga mu gifaransa izorema hama akavurwa agakurikiranwa uwo akava mu bandi bantu niyo ngingo ya mbere ifatwa mu mavuriro atandukanye bariteguye kwakira abo barwayi kugira ngo bace babafasha bave mu bandi bareke kubandanya banduza abandi hanyuma aho ni ku murwayi ku basigaye nabo bararondera ababanyi abo babana mu nzu kuko nibo baba bageramiwe bashobora kwandura kurusha abandi ababana n'umuntu arwaye cyangwa igikoko kirwaye akaba ari bakurikiranirwa hagufi igihe cyose hafi nk'indwi nka zibiri kugira ngo ibimenyetso bibabonetse ko nabo nyine babafasha hakiri kare ntibanduze abandi ikindi nacyo ni ku bantu muri rusange ingingo zifatwa kugira isuku gukaraba umwanya muremure kureka kuramukanya kumesura ibyambagwa nk'abantu bava bakora kwa muganga kwambara udupfukamunwa kwambara impuzu zibakingira kugira ngo hageze ko bataha bazikure bazisige ngaho batahe bambaye izo baje bavuyemo muhira ahanini ahanini ntibiraba umurwayi ntibiraba abantu babana n'umurwayi ntibirabana n'abantu muri rusange nubwo ingingo zimwe zimwe zitoroshe nko kuba mu mabisi kudakorana ko biragorana ariko kandi birashoboka kuko iyi ndwara nubwo yandukira yandukira cyane umuntu ayandura yagiye yakoranye ko umwanya utari mutonya n'umurwayi aba afite iyi ndwara
muganga birumvikana ko uruhara rurahari cyane ku bagwayi cyangwa n'abatarandukizwa biragoye kwirinda abantu mu kibano biragoye kwirinda abantu cyane cyane nk'ubu muri iyi minsi mwumvise aho abantu bategera amabisi ugasanga ni benshi cyane bari hamwe biragoye cyane none mbega kugira ngo umenye yuko umuntu ashobora kuba yirwaye hari ibindi bimenyetso bishobora kuba byaratangwe imbere y'ibihere bijya ku ruhu rw'umuntu kumbure ibicurane ugukorora hari ibindi bimenyetso umuntu yatangura kwirinda atangiye kubona umuntu asa n'uwubifise kugira ngo avuge ati reka nigigweyo ashobora kuba abifise canke ibihe biza buno nyene iyo umuntu agwaye
iyo umuntu agwaye mu bisanzwe hari aho atangura agatangura kugira ubushuhe ubushuhe cyane cyane hanyuma akagira wa munaniro ariko ndavuga ubushuhe kumeneka umutwe kugira ububabare mu nyama kugira ububabare mu ngingo kunanirwa cyangwa akabona ya masumbi ariko ndavuga ibihe bikajya kuboneka nk'inyuma y'iminsi itatu cyangwa irenga gatonya byatanguye kugira umuriro imbere icyo gihe rero abantu by'ibihere ibiherere ntibiba biraboneka ku mubiri mugabo umuntu atanguye kugira umuriro mu bisanzwe yategerezwa kwihutira guca kwa muganga bakamupima basanze afise umucanwa tuzi ko kugira umuriro mwinshi hariho izindi ndwara hariho za malariya n'iki nazo nyine ziri mu ndwara zica nicyo bituma duhamagarira abenegihugu kwihutira kuja kwa muganga kugira ngo barondere ibyo bindi bimenyetso bihava bituma twibaza ko umurwayi uba afite iyo ndwara cyangwa tugakuramo n'izo zindi ndwara tuzi ko ziri mu zica nk'iza malariya umuntu ashushe cyane gushika ku rugero rwa mirongo ine aba ashobora kugira n'ibindi bibazo mu mubiri byiza kwihutira kuja kwa muganga kugira bamufashe hakiri kare hariho n'ibindi bimenyetso biza haba kugugu ariko bavuga inkorora n'ibyo kubabara mu mihogo canke gukorora kuko no mu mihogo birashobora kujayo canke akabona ibihere biza mu biganza canke mu birenge ivyo ni ibimenyetso bituma dushobora kwibaza ko umurwayi ariko aragira iyo ndwara y'ibihere by'inkende
turabye muganga ku bijyanye n'imico kama y'abantu hagati yabo twarabonye indwara zitandukanye za kovide amaso y'imbwa zatumye abantu bamenyera kudakorana ko iyo bahuye mbega uwo muco uracabandanya muri iki gihe izi ndwara ziriko ziravugwa canke navyo nyene ni ibintu bikwiye gukangurirwa abantu kugira ngo bamenye bati gukorana ko muri iki gihe ni mu bihagarike cyangwa ni ikintu abantu bakwiye guhagurukira koko bakagihagarika
ego nibaza ko ubwo turi ko turabyitegereza mu gihe cya kovide n'ibyo abantu bari bamenyeye abandi baramenyerezwa kudakorana ko mu kuramukanya mu kwirinda gufata umwanya hagati n'uwundi bari babimenyeye ariko iyi minsi kiza cy'indwara cya korona bitari kikivugwa abantu bari bisubiriye muri bya bindi bahoramwo uwo muco wari wibagiwe nicyo gituma ubushikiranganji buri ko burashiramwo ingufu hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo abantu basubire bibutswe ko gukorana ko kuramukanya biri mu bituma bishobora kuba kwegera kwandura cyane no gukwiragiza cyane iyi ndwara y'umugera y'ibiharabyi by'inkende
murakoze cyane muganga turaza kugaruka tuvuge byinshi ku bijyanye kumbure n'imiti iriko irakoreshwa reka dufate akanya tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi rya amerika nabo nyine bifuza kubaza ibibazo gushikiriza ivyiyumviro reka ntangurire kuri serero serero mu rwanda amahoro neza
amahoro cyane meze mute oriyane turaho turashima imana namwe
natwe tumeze neza turashima imana
ikibazo cyangwa iciyumviro
ndabashimira cyane mbere na mbere ndabashimira kuri iyo nsanganyamatsiko mwatuzaniye kuri uyu munsi ibijyanye n'amagara ya muntu mwene mutubwira kuri ibyo bijyanye n'ubwo bushita bw'inkende kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ku byo amaze kutubwira nabyumvise ariko nagira ngo mbanze mbaze umutumirwa ku izina kuvuga ngo ubushita bw'inkende rikomoka hehe byavuye ku ki mwakunze kubigarukwaho kenshi nyine ko ari ikinyarwanda ariko wenda no mu kirundi simbizi uko byari bimeze ariko agenekereje nko byakomotse ku ki ese ubwo bushita bw'inkende ni irihe tandukaniro rifite ugereranyije na kovide kuko kovide hari amabwiriza yari ahari yatangwaga na minisiteri y'ubuzima byaba bitandukanira hehe na kovide mu buryo bwo kuyirinda nihe bitandukanira nihe bihurira ikindi kibazo cya gatatu nagira ngo nsobanuze ese umuntu icyo cyorezo cyangwa iyo ndwara imwica ku kihe kigero byagenze gute yananiwe kwivuza umuntu yivuje kwivuza yivuje bigeze ku kihe kigero cyangwa se iyo ndwara nihe yatangiriye ku isi niyo yatangiriye ku isi kugira ngo babashe kubona yuko yaba ari indwara yandura cyane byakomotse ku ki byatangiye bitewe babibwiwe n'iki murakoze cyane turagushimiye serero ego kumbure muganga ni ibibazo nka bibiri serera avuze cyane cyane ko impamvu twumva yuko yavuye ku nkende hama udufasha no kumva kumbure ibitandukaniro biri hagati cyane cyane hagati y'indwara na kovide
ego murakoze mu bisanzwe iyi ndwara igituma bayise ibihara by'inkende hari hasanzwe hariho ibihara byafata abantu kuva kera ariko bisa n'ibyaranduranwa n'imitsi mu myaka ya mikebe kimwe amajana icyenda na mirongo umunani iyi ndwara yafashe iri zina kubera ko mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu n'umunani barapimye inkende zitari nke basanga zirafite iyi ndwara y'ibihara baca baraheza bayita indwara y'ibihara by'inkende hama iki gihe ni ukuvuga yuko mu bikoko bindi bishobora gutuma twandura ibihara uretse iy'inkende ariho yavuye kubera ariho batanguye kwitora mu nkende ni uko umuntu aba abana n'ibyo bikoko canke ku kuko ni inkende zashobora kwanduza imbwa bibana hama zigaheza izo mbwa canke izi nkende zikanduza aba- abantu bi- mu bundi buryo
ego hama ko- covid cyane cyane ko twumva ifata mu mahaha canke mu bihimba byo guhemeramwo iyi yoyo yoba isa n'iyo canke yoyo eh, ni ku ruhu gusa ego kovide nivyo yarafatira mu mu bihimba vy'ihemero mu ma eh, mu- mu mahaha mu bihaha eh, ariko no ku rukuba naho nyene yarahafatira hanyuma iyi nayo nivyo ibimenyetso bigaragara cane ni ibizo ku rukoba kwama uruherehere ariko kandi iyo umuntu ariko arasinzikara iyo ariko arasinzikara cane turabona ko iyo yasinzikaye n'ayo mahaha ashobora gushikirwa agafatwa hanyuma iyi ndwara ntifata gusa mu rukoba hajemwo umuriro no kuvuga yuko n'umubiri wose uba uba washikiriwe hama eh, hakajamwo yativuje hakiri kare turabona yuko ashobora gufu- gushikirwa no mu mutwe iyi migera umugera u- eh, w'indwara wi- w'ibihara by'inkende urashobora kugenda iyo atavukagwirirana mu mubiri ukaja mu maraso ukaja mu mutwe ukaja mu mahaha eh, n'ahandi ku mubiri ndavuga ibi- ibi- ingene tuyirinda nako eh, nico kimwe no kwirinda covid gukaraba kureka gukorana ko kwambara udupfukamunwa eh, kureka gukora ku aho umuntu arwaye yakoze canke ibyo yambaye ibyo yaryamyemo n'ibiki ni ukuvuga ingamba zo kwirinda ni nka zimwe co kimwe n'izo ku- kuri kovide
reka kumbure muganga duhinduke tuvuge gato ku bijanye n'ingene iyi ndwara iriko iravugwa ubu muri- muri iki gihe muriko mukoresha iyihe miti canke muriko muvura abagwayi gute iyo babituye
yego iyo eh, iyo abarwayi batwituye nibyo hariho ibimenyetso bigaragara ari nabyo ahanini dukorera ko kuko gushika ubu nta muti kanoni uraboneka ubwo uti uyu ni ukuvura ibihara mugabo ibimenyetso aba afise nimba afise ubushuhe turamuha umuti w'ubushuhe eh, harimo gushuha akareka gushuha eh, nimba afise ububabare turamuha umuti w'ububabare akareka kubabara ariko kandi eh, cane cane ku rukoba eh, iyo ibirya biherezanye bikameneka bikagira turabavura ku rukoba dukoresheje imiti isanzwe ihari yo kuboza koza ibiguma hanyuma hariho n'imiti kandi yo kubasiga tuba- tubashirako ubundi bwo eh, ni uko hariho urucanco ba abarwayi bo- boro- ba- ba- aba- urucanco rwo gukinga rusa n'urwahagaze rwahora rukinga ibiharago nabivuze rwahagaritswe muri myaka ya mirongo umunani urwo rucanco barashobora kurutanga rugahabwa abantu barashobora kubakingira canke n'uwarwaye amaze iminsi ya- yakize nk'ima y'indwi zibiri hanyuma bakamuha urwo rucanco rugashobora kumufasha rugafasha n'abandi bari eh, bari mu- mu- muri kominote
ego twa kirundi munyoni w'ijwi ry'amerika frederic eh, salpongo frederic uratwumva amahoro neza muraho muraho ego
nk'uko mubivuze ni frederic sarupango iburega hano mu karere ka rulindo mu ntara y'amajyaruguru mu murenge wa burega by'ukuri ngende kuri posite mwaduhaye mwatangiye mubaza uti se i- icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara hari amakuru mwa muyifiteho by'ukuri amakuru tuyafiteho twarabibonye ko cyane nk'abantu baba kuri za sho- social media ni indwara iteye ubwoba pe Ira- i- iteye ubwoba abantu barayireba ukabona barahabutse ariko ntekereza ko twabonye ko amwe mu mabwiriza yo kugira ngo umuntu ayirinde eh, nk'uko abahanga bakomeza babigarukaho ari u- ukugira isuku koga kenshi no kwirinda kontakiti n'abandi bantu ntekereza ko ubwo abantu benshi twahanganye na covid tukayitsinda ntekereza ko n'iriya imana n'ibidufashamo tuzayitsinda gusa ni icyorezo ubona ko giteye inkeke Mm, gusa ntabwo byoroshye aba- abahanga mu by'ubuzima no kutuba hafi ariko ntekereza neza ko iyi ndwara nk'uko- nk'ijwi rya amerika mwagize neza kutuzanira abaganga bakadusobanurira abahanga ni ukuri iteye inkeke kandi abantu dukomeze turusheho kwirinda kuko iyi ndwara ni ubushita bw'inkende nta- ntabwo byoroshye ariko turabizi ko tuzayitsinda Ego. Ni byiza cyane ni byiza kwizera kandi no gu- ego yego murakoze namwe ni frederic sarupongi buriga mu karere ka rulindo umukunzi w'ijwi rya amerika turagushimye cyane murakoze nibyo koko muganga iyi ndwara irateye ubwoba abenshi cyane cyane abamaze kubona amafoto yayo ku mbuga zitandukanye eh, i- irateye ubwoba none muganga turumvise mu byo watubwiye ko bisa naho atamuti wayo uhari ah, i- ubuvuzi bwayo buhari ubu ni ugupfupfahaza imiti yo ku ruhu ku rukoba eh, nta muti uraboneka wo kwica umugera nyawo eh, wo kunywa batanga canke eh, urahari
Ego nta muti nuvuga uhari utangwa kwica umugera hariho iri kwirageragezwa hari nk'umuti witwa tekovivimate ariko uyu muti nko ngaha muri aka karere no ngaha mu burundi nturaboneka ni umuti uri mu igeragezwa Eh, ubundi ariko ni indwara mu mu bisanzwe muri rusange eh, nubwo ari kiza eh, isa abantu eh, twavuga ko iri ku rugero runiniya ku buryo haboneka abantu benshi cyane bayirwaye ariko eh, kandi n'indwara y'inyuma y'indwi zibiri ibimenyetso byo nyine ubwabyo bishobora kwiheza umuntu agakira eh, kandi ata kibazo agize ariko hariho abantu eh, bashobora kugira eh, ibime- ibi- ibi- ibimenyetso bikomeye eh, twavuze eh, abashobora ku- kugira ibibazo byo guhema abashobora gutakaza ubwenge hari barashobora kugira n'ibibazo byo ku amaso kurwara eh, amaso hakajamwo uyu mugera bakashobora no gu- no guhuma uwo ariko arabaza ikibazo ati umuntu ativuje hakiri kare bigenda gute Eh, mbere no gupfa bagashobora gupfa Aba- eh, abashobora gupfa mu bihugu eh, bimaze kugaragaramo cyane ku ijana bari hagati ya batatu na batandatu ku ijana bashobora kwicwa n'uwo mugera ariko abaduca dusanga bari muri ba bandi ba- ba- nk'abana cyane cyane n'ibikarira cyane bashobora kugira indwara yabakariye rwose cyane abasanganwe ibindi bibazo by'uburwayi nka za kanseri cyane izindi ndwara zituma ubwirinzi bw'umubiri bugabanuka cyane ku rugero rwo hejuru
ego reka twakire uwundi ni rix rix umunywanyi w'ibice bya amerika muri kenya amahoro neza
amahoro
uratwumva doza ijwi rix tukumve ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, ndabumva amahese kabazo Eh, ku- ku bijyanye n'ibyo umuganga yasiguye si- hari ahantu hatomokewe neza ukuntu bayise ko ari indwara iva ku nkende kandi tuzi yuko kenshi ega inkende zibana n'abantu mugabo twashaka kumenya neza i- impamvu icyo cyabaye kontakite yoba yarahabaye hagati y'umuntu n'icyo gikoko kugira ngo iyo ndwara ishobore kwitwa uko Eh, hama tumenye n'ukuntu umuntu nimba yo bafashwe n'iyo ndwara ishobora kumuhitana mu kiringo kingana iki Eh,
Eh, birumvikana ah, ariko tuba twaru- twari twumvise kare yuko ubushakashatsi muganga yatubwiye yuko bwerekanye yuko ari inkende nyinshi zari zibigwa- ziri bugwaye ubwa mbere Ah, muganga kumbure wokongera ko eh, ibyo wari watubwiye kare babyumve ubwo bushakashatsi bwakozwe mu myaka yahera hanyuma eh, utubwire ah, ku bijyanye n'ikiringo gifata kugira ngo kumbure umuntu yitaba imana byamaze gukomera cyane
ego nari navuze ko eh, mu myaka igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'umunani niho kuko burya n'amagara y'ibikoko arakurikiranwa hari inkende nyinshi zagwaye hanyuma baragenda barazipima baca baratora uyu mugera eh, w'ibihara by'inkende niho havuye iryo zina ry'uko baciye bawitibira izo nkende basanze zigwaye i- i- ibyo bihara hanyuma kubera inkende zishobora kuva bana turazi ko hariho n'izindi ndwara nka gripavere zabaye eh, zishobora gutuma eh, indwara ziva mu bikoko hanyuma ziga- zigafata abantu Eh, kumbure iki kibazo c'ingene ni ryari umuntu indwara ishobora kwica umuntu eh, bivana ndiko ndasigura ko bivana n'ingene umurwayi wenyene ubwiwe aba aba ameze aba ahagaze nka malariya turazi ko ushobora kuyirwara mugabo si twese si bose ica yica mugabo turazi ko hari abantu iyo bateze kwivuza baheza iheza ikabica iyi ndwara rero hariho abagwaye eh, umurwayi ashobora kuyirwara akayimarana ibimenyetso eh, indwi zibiri zose hanyuma agaheza iyo ndwara ikikiza iyo nyene ubwayo atanu muti atari ikindi kintu yafashe ariko hariho abandi iyo bata iyo bata bata- batakurikiranwe n'abaganga bagenda kwa muganga eh, indwara ishobora guca iba indwara ikomeye cyane hanyuma eh, bya biherehere kumbure zama ku mubiri bivamwo amazi hakajamwo kumbure eh, iyindi migera eh, no kwita amabakiteri hanyuma agaca hajamwo amashira ashobora kugira ico twita mu gifaransa septisemi igahava ikimuhitana iyi imigera rero imaze kuduga ikamugashika kumbure mu mahaha ico twita pneumonia mu gifaransa naho nyene ashobora kugira ikibazo co guhema no gupfa agapfa iyo yaduze mu mutwe mu bwonko yagwiriye mu maraso naho nyene ni ikibazo nako ndavuga cingene ishobora gushika ku eh, mu maso akagira uruhumyi cyane cyane ko abantu ikarira cyane ari abo bantu bafise ibindi bibazo by'amagara nk'abafisa na kanseri nk'abarwaye umubiri wa sida cyangwa abafite izindi ndwara zikomeye zishobora gutuma uko umubiri wirwanira bigabanuka cyane ku rugero rwo hasi hanyuma iyi ndwara ije rero igacica gusongera iside abo bantu nibo bari muri iyi mugwi bya biharuro biri hagati yaba- ya bitatu na bitandatu ku ijana aho byagaragaye mu bihugu imaze kugaragaramo imyaka myinshi nibo baheza bagahitanwa n'iyi ndwara
buri muntu biratandukanye urakoze cyane muganga reka tubandanye twakire uwundi bigira imana amahoro cyane bigira imana
amahoro muraho neza
yego turashima yego rero tunagomba guterera n'ikijyanye n'iyo ndwara y'ibiha- y'i- y'ibihara bikomoka ku nkombe banasaba yuko amaleta yo muri ibi bihugu bigize akarere ka esafu africa community bobishyiramo ingufu kugira mu mu gukumira iyo ndwara kugira ngo ntirandagate mu karere- mu karere kuko turabye ku mashusho y'abayirwaye tubona umenga ni indwara babiteye ubwoba cyane yego urakoze cyane ego eh, twizere ki- bigira imana ko akamo kawe kumviswe n'abayobozi b'akarere urakoze cyane Eh, tubibutse ko turi kumwe na muganga eh, berkimas eh, mu burundi Eh, muganga berkimas ariko aradufasha kumenya byinshi kuri indwara eh, mu burundi bita ibihara ibihara biva ku nkende Eh, mu rwanda naho ubushita bw'inkende eh, bwateye akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri kongo mu rwanda no mu burundi tumira amate turagaruka mu kanya muganga abandanya atubwira byinshi kumbura aratubwira n'impanuro kumbura iyo abantu bofata ku bijyanye n'imfungugwa n'ibindi bintu byinshi bashobora gukora kugira ngo bashobore eh, kwigwanira bari- birinde iyi ndwara
ijya hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe muko yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi muhumurwa mani shofe wowe ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Rwanda.
radijwi ry'amerika muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uyu munsi niyerekeye amagara y'abantu ni mu gihe mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ikiza c'ibihara biva ku nkende canke ico bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu gi- mu congereza abatari bake rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cane urukoba ah, kandi ikandukira cane itarakwiragira mu kibano nivyo tuko turaganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya Ah, mu- turiko turagerageza kumenya byinshi by'iyi ndwara ingene umuntu ashobora kuyirinda ibimenyetso vyayo ah, n'ibindi byinshi kugira ngo abantu bashobore kuyimenya kuko turumva ko benshi mu karere batarayitahura batarayimenya neza muganga Bekimase Ntihebuwayo um, akorera mu mavuriro ya leta mu gihugu cy'u Burundi no mu yabigenga ah, ariko aradufasha kuri iki kibazo muganga Berkmas Ntihebuwayo tugaruke tumve kumbure hoba hariho ah, imfungugwa zishobora gufasha umubiri kwigwanira indwara nk'izi ushobora kuduhanura muganga turacyari ku kabazo eh, novuga yuko nta eh, mu- mu byo gufungura mu bisanzwe turazi ko i- bidufasha cyane gukingira umubiri umuntu aronka indya zikwiye indya zirimwo eh, ibikwiye zirimwo ndemamubiri zirimwo ntanganguvu zirimwo nsanganyamugaburo iryamibwe yose y'indya y'ivyo dufungura ushobora kubironka ivyo vyose aba afise ara- ariko arakuza ingene umubiri wigwanira mugabo ubundi bwobwo ntaco umuntu yovuga ati genda ufungura iki kizogukingira ku- ku- kugwara iyo ngwara kiretse ko em, ku bantu bafungura inyama z'ibikoko biva mu ishyamba eh, bakwiye kwitondera mu guteka bakabiteka bigasha neza ntibarye ibidahiye kuko ibikoko nabyo birashobora kwanduzanya hanyuma ugasanga umuntu ariye izo nyama z'igikoko canduye akahejeje akandura uwo mugera
muganga hari ikintu dukunze kumva cane ku ndwara za vuba z'uko ata kintu umuntu yofungura ata kintu umuntu yokoresha mu bintu kama twahora dukoresha kera muri kahise turazi ko ba sogokuru na ba sogokuruza ba- banywa ibintu canke bakarya ibintu bikabafasha mbenga ko ari ukubera indwara z'ubu zidatahuritse zikaze cane canke n'uko kenshi mu buvuzi haba hataraba ubushakashatsi kugira ngo mushobore kuba aribwo mukorera ko bigenda gute ko atamfungurwa zishobora gufasha indwara z'ubu muri iki gihe
Eh, eh, sino bisigura uko izo mfungwa zi- zidafasha ibyo umuntu arya bira- biramufasha ndetse nako ndavuga ko umuntu aronse iyo migwi yose y'imfungurwa afungura bishobora kumufasha kwikingira intuze eh, indwara izo ari zo zose ariko eh, ico ntagomba kwinjiramo ni ukubwira abantu ngo ni wanwa ibi i ni warya ibi i ni wagiriye imigigwa iyi i bizotuma utagwara Eh, uba uriko urihenda cane kumbure ngira ngo eh, abavuza imiti kama y'ubuvuzi bw'ikirundi eh, barashobora kuba bafise ico babivuga ko ariko jewe nk'umuganga eh, yize ibita la medecine moderne eh, biragoye ko nobwira abantu ati genda gufungura ibi i- ingaburiri zitubafasha zibabuze kurwara indwara kanaka Eh, nico nagomba kwinjiramo kandi nibaza ko eh, co hava gihurira abantu bigatuma kwikingira eh, yibaza ko yikingiye kubera yariye canke yanyoye ikintu bamurangiye mu bijanye n'ibiterwa kama tuba dusanganwa dufise Ah, hanyuma ku miti kumbure i- i- iboneka cane ku mafarumasi mu mavuriro ah, ubu unyereka arakoreshwa batubwiye ko hari imibu- i- imiti yo ku- gushira ku ruhu yoba ari nk'iyihe Ah, ubu muri ko murahanura abantu gukoresha kumbure yaba ari iyo gukaraba yo kwiyoga yoba ihari isanzwe umuntu ashobora kwandikirwa akaronka kuri farumasi canke ah, yo- yobanza Ego, i- i- ihari yijanye n'ingene umuntu yikingira eh, eh, irahari hari iyisanzwe abantu bakoresha mu kwirinda kwandura eh, eh, mu mafarumasi cyangwa ku mavuriro irahari eh, abarwayi canke aba- abafise ibibazo bo kwitura amavuriro canke amafarumasi abegereye kuko sinoja ngaho ngo ntange lisite ngo uraca ugenda ugura ibi bizogira bizogufasha Eh, noba ndiko ndabahenda abantu ngo bahave bareka kuja baritura amavuriro bafate ingingo zo kwivurira iwabo vyiza ukwitura amavuriro bakitura amafarumasi araukeneye antiseptike yo gukaraba canke isabune yo gukaraba ivyo azobironka mugabo ari urwaye eh, kuvuga ko azo umuti bamwandikira wo gusiga canke wo koza ivyo bihere awuha awandikirwa n'umuganga aravye ingene abameze kuko bose nibo bafise bimwe kandi bakenera bimwe yego cyane yego cyane twizere ko akamo kanyu n'abanywanyi bariko barakumva abatwumva kuko nivyo koko muganga niwe akwiye kugupima akakubwira iti iyi ndwara ni iyi iyi ndwara si iyi yego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi turafise jeune jeune amahoro cyane
Ngaho neza yego turaho namwe
ngere kuvuga ngo ikibazo nabonye kuri ya ndwara y'inzige bayita monkeypox Eh, nabonye ari indwara mbi cyane kubera ko nabonye i- i- iteye kuzimbagana mu mubiri wose hazaho ibibyimba bityo rero nkaba nireba nk'abaturage batuye mu gace k'ibiza bigari twafite ingamba zikarishye mu rwego rwo gukumira iriya ndwara kuko iramutse ije mbona yatubera nka kovide cumi n'icyenda cyane ko ari indwara yandura abantu bahuye bagize bake urumva ari ikintu gikomeye bityo rero nkaba nashishikariza buri muntu wese uwo mu rwanda uwo mu burundi uwo muri kongo buri wese ubugire bw'uruhare kugira ngo ikwirakwira ry'iriya ndwara rwose ikumirwe hakiri kare
urakoze cyane jeune guhamagarira abenegihugu guhagurukira cyane cyane ah, ku gatwe kabo guhagurukira iyi ndwara kugira ngo bashobore kuyituza Eh, ndakeka yari rex nawe nyine yavuze ati izindi ndwara nazo nyine twarazigwanyije birakunda n'iyi nayo nyine birashobora gukunda urakoze Mm. hama muganga tugarutse kuri iyi ndwara nyine eh, ndakeka wari wavuze yuko ishobora gukira mbega ikira nko mu kiringo nka kingahe iyo umuntu ayirwaye akaguma mu nzu akareka kuja ah, ruhande y'abandi akirinda kuyandukiza abandi akaguma mu kibanza ca wenyene yogereranya ko yifashe neza akivura nk'uko mumuhanuye ni nk'ikintu kima- kingana gute ashobora kwitega ko yoba yaronse mitende canke yakize
oya ntihagire uguma muhira ufise ikimenyetso wose wese agende kwa muganga navuze ko umuntu natora nk'umuti ariko eh, ashobora kumara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu afise ibimenyetso hanyuma niho aheza akagaragara yuko asa n'uwakize iyo ndwara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu
ego amaze kuronka uh, ubufasha bwanyu eh, akaronka imiti eh, ego eh, bira- bira- bira- birashoboka yuko ashobora gukira urakoze cyane muganga Eh, birumvikana rero yuko mu buvuzi haba mu mu bitaro vya leta no mu bitaro vy'abigenga muriko muragerageza ibishobotse byose kugira ngo mushobore gukingira iyi ndwara mbega ah, muri iki gihe ababitura ku ndwara zisanzwe zindi z'uruhu z'urukoba hoho zoba eh, ziriko ziragabanuka muri iki gihe canke nazo nyene zirafise umurindi ziriko muri iki gihe
Eh, indwara zindi zo ku rukoba eh, twavuga ko ziriko ziragabanuka kuko eh, abivuza babandanya baza kwivuza ariko kandi ntawovuga ko bariko baragabanuka kuko tubandanya tubakira nubwo umuntu atoshobora gusasubira inyuma akaraba mu marojisita akavuga ati agako akagereranya n'abahora baza mu minsi ya heliki kiza itaratangura kuvugwa Eh, nibaza ko eh, ibiharuro bidatandukanye cyane izindi ndwara zirahari kandi abarwayi abivuza bandanya bivuza kandi dutera akamo ko n'undi wese afise ikibazo nimba ari ikimenyetso icyo ari cyo cyose abonye ku mubiri wiwe yoheza akitura abaganga kuko birashoboka ko bitaba biragaragara mu- ngo byerekane neza indwara afise ariko ashikiye umuganga yabinonosoye agaheza agaca amufasha kumenya indwara iyo ariyo no kumuvura karonka ubuvuzi akeneye bumufasha ababagana akenshi indwara zo ku ruhu bariko barasaba ubufasha ni nk'izihe zigihari eh, muri iki gihe
Eh, izindi ndwara zirahari hari abagira indwara mvuga mu gifaransa z'ama allergie abagira ama allergie hari abagira izindi ndwara zo ku rukoba eh, izindi nk'izi za zona canke mu gifaransa mu kirundi biragorana gusigura amarupesi hari abagira indwara twita ama psoriasis abantu bagenda bavunguka ku mubiri eh, ni byinshi hari n'izindi ndwara z'amamikoze n'indwara zitari ni nyinshi zigaragara Eh, abantu bategerezwa kuza kwivuza iyo babonye izo bimenyetso muganga urakoze cyane kumbure butubwira aho abantu bashaka kukwitura canke akanimero bashaka kuronka ko ukabafasha muganga berkimas nihebuwayo mu gihugu c'u burundi
yego jean nsanzwe ndi umuganga avura indwara zo ku rukoba ndakorera ku bitaro byitiriwe umwami umuganwa rodoviko rwagasore kirinike prince ruri rwagasore ngaha mu gisagara ca bujumbura Eh, ngakorera no ku bitaro byitiriwe ikiyaga tanganyika tanganyika hospital Eh, ngakorera kandi no ku ivuriro eh, ryitiriwe mezo medicale riri mu bwiza akanimero bashobora kuntora ko eh, ni nimero mi- em, mirongo irindwi n'icenda amajana atanu na mirongo icenda n'icenda amajana umunani na mirongo itanu n'icenda n'indwi amajana umunani na mirongo itanu n'indwi reka nsubiremo aka kanimero ya amajana ata- amaji- mirongo irindwi n'icenda amajana atanu na mirongo eh, icenda n'icenda amajana umunani na mirongo itanu n'indwi yego cyane muramwumvise rero ni muganga berkimas ntihebuwayo akorera mu mavuriro atandukanye ya leta n'ayigenga mu gisagara ca bujumbura ashobora kubafasha mugize akabazo k'indwara zo ku ruhu ku rukoba ah, cyane cyane muri iki gihe ariko haravugwa iki kiza ah, c'ibihara ah, by'inkende cyangwa bikomoka ku nkende ubushita bw'inkende monkey pox kugira ngo ashobore kubafasha babwira yuko ariyo cyangwa atariyo muyirinde muyirinde no kuyandukiza n'abandi rero arakoze cyane muganga kubona yafashe kano kanya ko kuganira natwe ntibiba bisanzwe kugira umuganga afate isaha yose ngo atuganirize biba ari ibintu by'agaciro Mura- murakoze cyane turabashimiye ndabashimiye nanje kuba mwantumiye kugira ngo tuganire ku byerekeye kino kiza
ndashimiye rero n'abaterereye mu kiganiro bashikirije ibibazo n'ibyiyumviro byadutumye tumenya byinshi ku muganga yashoboye kudufashisha reka nshimire n'abari mu bihinga bw'ibyuma nadia ataha yamfashije Eh, ibindi biganiro murashobora kubironka kuri site yacu ya interinete ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa mushobora kuronka ibiganiro bindi murisanga n'ayandi makuru ah, ya ya radiyo ijwi ry'amerika Eh, site yacu ndayibibutse ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi no kuri facebook na instagram na x naho nyine murashobora kuronka amakuru yacu kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza amagara meza